mwambieni, mwambieni.
iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na fide niyo ngabo turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaho ni ikiganiro c'umuziki ikaze kuri radiyo yanyu duhere rero mu karere k'ibiyaga binini abasirikare bamugariye ku rugamba mu burundi basaba ubushikiranganji bubajejwe gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yo kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ibindi kuri iyi nkuru na tiyerive ndayishimiye Abo basirikare bahurikiye mu ishirahamwe ryo kwiteza imbere ADMH mu gifaransa bamwe muri bo babwirije ujya Amerika ko bashima ko leta ibafasha mu bijanye no kubavura ibikomere n'ubumuga bakuye ku rugamba gusa kubona imiti birabagora iyo miti iyo twivuje hari igihe idushikira ku baba bari mu bitaro ariko kuba bavuye hagati mu gihugu bikatugora kuko tuva mu ntara zitandukanye icokorwa hariho ahari amasite eh, y'abamugariye ku rugamba mu ntara zitandukanye twosaba yuko mu gihe hari gahunda cyangwa porogaramu yo kujya kuvurirayo tukagenda abegere kuri ayo masite tukajya kwivuza ya matike twomanuka ko ngaho i bujumbura bigatuma bitworohera umukuru w'igihugu yarishuye ku myitwarariko itari mike y'abo basinzikariye mu ngwano zabaye mu myaka iheze yateye igikumu mu kwezi kwa cumi na kumwe mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ku itegeko riha uburusho abo basirikare bamugariye ku rugamba kasiye biza bigomba arongoye ishirahamwe rijejwe guteza imbere abo basirikare bagendana ubumuga yabwiye bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika ibiri muri iryo tegeko tukabona ko eh, leta y'uburundi izofungurira abahoze ku rugamba bamugariye ku rugamba twaranezerewe cyane kuko ni ukudusahiriza muri bwa buzima bwa misi yose muri iki gihe ntabwo twashobora kubona gufungurirwa mu buryo busanzwe ku buzima bwa misi yose dufunguriwe nabyo bizaba ari byiza iryo tegeko twararibonye turarikenguruka abo bamugariye ku rugamba bashima ubufasha bwa leta bwo kubavuza babona ko iruhande y'ico gikorwa hari ikindi cihuta muri kino gihe bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo umwe muri bo abona ko ikindi cihutirwa ari ukubaronsa ibifungurwa ni kuri mikoro y'umukunzi w'ijwi ry'amerika abamugariye ku rugamba baravuze ko abo ari bo bose bazofungurirwa bongere bavugwe ku buntu gushika ubuzima bwabo bwose mbere n'imiryango yabo hanyuma abandi nabo bivanye n'ibitigiri canke n'imigwi barimwo ko baravuze abamugaye bisanzwe abamugaye bari hagati na hagati abo bita handikape modere n'abamugaye cane bise handikape severe rero abo bose muri iyo migwi baravuze ingene bazobashigikira rero aba handikape severe bose bavuze ko babaha uburaro bakabafungurira bakavuzwa ubuzima bwabo bwose n'imiryango yabo kandi baranavuga kugira n'abasirikare bari ku kazi bimeze ugize impanuka agapfa canke akabura wiwe igihugu gica gifasha mu vyo kumushingurana iteka ishirahamwe ryo guteza imbere abasirikare bagendana ubumuga risaba ubuyobozi bubajejwe mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo muri munyonyo mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe kasiye biza bigomba arongoye iryo shirahamwe ngiriye ko nterera n'akamo abasanzwe badukurikirana mu vy'amagara yacu barabe badodore hejuru aho nyene muraba vy'amategeko ko twarabonye ko iri tegeko ryarungikiye umushikiranganje kugira ngo ahinyanyure tumwe tumwe uravye ingingo ya cumi na gatatu yaryo iravuga ko ingingo ya cumi cumi na rimwe na cumi na kabiri zizotomorwa n'umushikiranganje yobikora rero vyihuse kugira ngo aba bantu bamerewe nabi uku nabo batora koyoko bagire amahoro bumve yuko hari igihindutse ijwi ry'amerika ntiryashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi mukuru ajejwe abahoze ari abasirikare b'igihugu n'abahoze ari abagwanyi b'imigwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba kugira atange umuco ku bijanye n'ishirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye abahoze ari abasirikare ba leta n'abari mu migwi yagwanya leta bamugariye ku rugamba baharurwa mu bihumbi bitandatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nk'uko amakuru abakunzi b'ijwi ry'amerika bakesha ishirahamwe ade BMH ry'abasirikare bagendana ubumuga abivuga abagendana n'ubumuga bukaze babana n'imiryango yabo mu mazu leta yabubakiye mu bibanza cumi na bibiri biri mu ntara cumi n'imwe kuri cumi n'icenda zigize igihugu c'uburundi urakoze tiyarive leta y'uburundi iherutse gufatira mu ntara z'uburaruko amatoni mirongo ibiri y'ikawa yagomba ashogwe mu gihugu cy'u rwanda intumwa z'ubwo bushikiranganji zimenyesha ko zigiye gutanga ubutumwa ku banyagihugu na cyane cyane ku barimyi b'ikawa desire atunga imana niyo nkuru dufitiye kuri uno wa gatanu umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya kayanza ari kumwe na bonamatari n'uwurongoye ikigo ca leta odeka kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu burundi bashize ahabona ikawa yafatiwe muri iyo ntara ningabira izahake umushikirizamanza wa repubulika mu ntara ya kayanza amenyesha ko bafatiye ku makuru bahawe n'abanyagihugu basatse mu mihana cumi yo muri komine gatara bari babarangiye bahafatira ikawa nyinshi yagomba gushorwa mu gihugu c'u rwanda nk'uko amakuru bari bafise yabibamenyesha rero muri iryo sakwa twashoboye rero gufata imifuko yababa amajana atatu na mirongo icenda n'itandatu tugereranije nk'umwe upima hagati y'ibiro mirongo indwi na mirongo umunani kuko zimwe zirumye izindi zaba zikanye bivanye n'uko twazisanga ni ukuvuga dufatiyemo twasanze ari amatoni agera hagati y'amatoni mirongo ibiri n'atandatu n'amatoni mirongo ibiri n'indwi umuyobozi mukuru w'ikigo odeka kijejwe guteza imbere igiterwa cy'ikawa mu burundi emmanuel nkurunziza amenyesha ko bashora ikawa y'uburundi mu mahanga kenshi bivana no kutamenya icyo igihugu kibamariye bigatuma bagihemukira umaze kuzirikana ivy'igikorwa gikorera umurundi mu kumuvuza mu kumukorera amabarabara acamwe agiye mu mirimo itandukanye mu kumukingira umutekano n'ibindi vyinshi nta muntu yokwiyumviriye ko hari umuntu yokwifuza gushora umwimbu nk'uyu ufitiye akamaro kanini ubutunzi bw'igihugu abishyije mu kinyegero rero twakora kutamenya kugira batuze iyo ngeso ituma igihugu gitakaza vyinshi ningabira isahak amenyesha ko hagiye gutangura amatoza kugira ntihazogire n'uzosubira gucutsa umutima wo gushora ikawa mu mahanga atabirekuriwe ariko kubera twashatse kugira amatohoza yimbitse aho twihaye intumbero yo kumenya izi kawa iyo zavuye n'intumbero bari bafise n'iyo bari bagamije kuzijana umenyesha amakuru ko tuza twashyizeho na komisiyo y'abamajisitara batatu hamwe n'inyamiramabi zitatu kugira tuzokora amatohoza yimbitse kandi atahengamiye kugira tuzomenye imvo n'imvano y'iki cyaha abazuba bafashwe bafise ibyo bazwa tuzobashengeze imbere ya sentare kugira ibakubita intahe mu gahanga abanyagihugu bo mu ntara ya ngozi na kayanza baganiriye na radiyo ijwi rya amerika bamenyesha ko abahereza umwimbu mu makungu bakwiye ibihano je mbona intwaro yogerageza igakora ivyo ishoboye kugira ngo iyo kawa babafata babahane bimwe biteye ubwoba mbere by'umwihariko kugira ngo uwufashwe aca atangwa k'akarorero kugira abandi bose bashobore kubeba kubera murabona yuko muri kino gihugu cacu c'uburundi ubuye inzara irahari ibyo byose rero bituma inzara iguma iboneka kubera amafaranga yafashije uburundi acaca mu kindi gihugu twebwe ibyo bintu turabyumva mu bisanzwe n'ububandi n'ububandi no kuraba neza bene ibyo bintu hariho igituma ni ukuraba yuko nkeka baguma bitega yuko babahaye umushahara muto bagakurikirana igituma baba baguma basohora uwo mwimbu w'igihugu bibaye ngombwa gatuma bavuga ati mwaduhaye amahera make none muratwongetse emmanuel nkuru nziza arongoye odeka arafite icyo ahanura abanyagihugu ni ukuzirikana yuko igihugu cyacu cy'uburundi cyubakwa na bene cyo ubutunzi bw'igihugu bubungabungwa na bene bwo ukubaha amategeko nicyo rukiza ku barundi twese rero bogerageza gukurikiza intumbero bahabwa n'indongozi z'igihugu cyacu cy'uburundi na cyane cyane nk'iz'ubuhinga zo gukingira akanoveri k'abayacu y'uburundi bumve ko batodohoka mu kugendera intumbero bahabwa n'inzego z'igihugu bongere banadome urutoki kuri uwo wese agomba kubahuvya kuko murabizi neza umuntu agufasha guteka inkono y'ikibi cyamara gusha ukacisangiza ku ndwi iheze mu ntara ya ngozi ihanura ubibe na kayanza hafashwe abashoye ikawa mu rwanda cumi na batandatu bikoreye ibiro birenga amajana atanu bamenyesheje ko bashoye ikawa mu rwanda ku giciro cyaho gisumba icyo mu burundi inshuro zitatu baciye bacirirwa urubanza kukibiriraho parike ya ngozi ikaba yabasabiye gufungwa imyaka itanu no gutanga ihadabu ingana n'amafaranga ibihumbi majana atanu kuri umwe umwe baremeye icyaha uko ari bose ariko basaba sentare ko bahanishwa umunyororo w'amezi atandatu n'ihadabu y'ibihumbi ijana kuri umwe umwe dezire imana kigali ijwi ry'amerika muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu rwanda mu turere twa gasabo na nyarugenge i kigali hakomeje kumvikana ibibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro rejo de femme uvuga ko abashinzwe gukumira no kurwanya iryo hohoterwa barimo inzego z'umutekano nabo akenshi baba batabifitemo ubumenyi buhagije inkuru irambuye reke bagira ubusa uhereye ku bisobanuro by'abafite aho bahuriye no kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo byumvikana ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina rirushaho gukaza umurego umunsi ku wundi kubireba umujyi wa kigali mu turere twa nyarugenge na gasabo bavuga ko ryiganje mu mirenge ya mageragere na kinyinya iherereye mu bice by'ibyaro umuryango uharanira iterambere ry'umugore wo mu cyaro rezo de fame uvuga ko abashinzwe gukumira iryo hohoterwa cyangwa barihosha bisanga nabo nta bumenyi babifiteho abo barimo urwego rw'umutekano rwunganira akarere ruzwi nka daso urubyiruko rw'abakorerabushake inshuti z'umuryango n'abandi nibyo madame saverine uwimana umuhuzabikorwa wa rezo de fame ku rwego rw'igihugu asobanura bariya ni abantu bajya mu bikorwa byo kurwanya ihohoterwa ba bandi bahamagarwa iyo byakomeye bariya bantu rero babikora mu nshingano babikora mu kubahiriza itegeko ariko akenshi usanga nabo badafite ubumenyi buhagije mu buryo bwo gukumira ihohoterwa mu buryo bwo gutanga ibiganiro ndetse n'uburyo ufata uwahohotewe ndetse akenshi ugasanga iyo bagiye gukemura ikibazo cy'ihohoterwa nabo bashobora mu kugwa mu kibazo cyo guhohotera kubera ubumenyi bukeya none ugasanga nawe bimubereye ikibazo akuyemo gufungwa cyangwa se akangiza n'isura ye madamu w'imana akavuga ko mu gihe cy'umwaka bazigisha abo begereye abaturage ibikorwa byo kurwanya no gukumira ihohoterwa tugiye kwigisha no guhugura kongerera ubushobozi ziriya nzego kugira ngo bamenye uburyo bwo gukumira ihohoterwa bamenye uburyo bitwara muri icyo kibazo ndetse banamenye uburyo baherekeza uwahohotewe kamwe mu turere tuvugwamo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni akanyarugenge mu mujyi wa kigali imibare itangwa n'ubuyobozi bw'ako karere yo kuva mu kwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na rimwe kugera mu kwezi kwa kane uyu mwaka iragaragaza ko byibura abasaga igihumbi na mirongo irindwi bahohotewe muri abo abagera kuri magana atandatu mirongo itatu n'umunani bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina bwana evariste nkunda ukuriye ibikorwa by'ubuzima i nyarugenge agashima ko kuba hagiyeho umushinga uha ubushobozi inzego zegereye abaturage bizaba umwanya mwiza wo guhangana n'ibikorwa by'ihohoterwa ikibazo cy'ihohotera kirahari ariko uyu munsi rero kuba tugize amahirwe n'abagomba kudufasha uyu munsi kugira ngo bakurikirane bafashe inzego z'umutekano irahari rero kuba muje uyu munsi tugiye gukorana numva ni amaboko meza muzi igihe tubyite gutyo nyarugenge turifuza ko igikorwa kizakora imbaraga muzashyiramo dufatanya n'uko tuganisha ko zero violence mu karere kacu tubirwanye ntibizongere no kubaho na nyuma y'ibingibi bwana emmanuel nkusi ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha rib mu karere ka nyarugenge nawe avuga ko ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bigenda birushaho kwiyongera bwana nkusi agakeka ko mu bimwe mu bituma byumvikana ari uko abantu barushaho gutinyuka bakabivuga avuga ko ibikorwa nk'ibyo birushaho kugira ingaruka zikomeye ku bana b'abakobwa mu bana bato wenda ndagaruka ku gitsina gore mu bana bato b'abakobwa bakuramo ingaruka ebyiri either hari umwana ushobora gukuramo kwanga igitsina gabo completely ni trauma sort of secondly agakuramo gukunda abagabo kubera ya sako yanyuzemo nta counseling yabonye ntawe kumuganiza yigeze abona so, aha ndashaka rero ngo tuganire ku kintu cya rehabilitation ya victim after case file compilation na rehabilitation y'ibijyanye n'amategeko ese victim
bwana sirasi ngayaboshya ni umuyobozi mukuru muri minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango ashinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi agasaba ko kuri iyi nshuro mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina abo bireba bashyiramo ingufu zidasanzwe mu mugambi wo guharanira impinduka mu mikorere turi kuvuga tuti ntitwongere gukora ibintu uko dusanzwe tubikora kuko uko dusanzwe tubikora ntabwo duhamya ko biri gutanga umusaruro iki gihugu cyifuza twashoboye byinshi gbv ntiyagombye rero kuba itunanira niyo mpamvu tugomba gukora not doing things the same way zimwe mu mpamvu zishyirwa mu majwi ko zikomeza gutiza umurindi ibikorwa by'ihohoterwa mu miryango zishingiye ku muco w'abanyarwanda aho bamwe bahohoterwa bakagira isoni zo kubivuga ubundi bikanaterwa n'uko hamwe na hamwe umugabo agifatwa nk'isoko y'imibereho y'umuryango ku buryo akoze ihohoterwa agafungwa abagize umuryango bashobora kwisanga mu kaga imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ingo zisaga igihumbi magana abiri na mirongo inani zagaragayemo ibikorwa by'ihohoterwa muri uwo mwaka kandi kigali yonyine yabarurwagamo izigera muri magana arindwi n'umunani inzego zibishinzwe zikavuga ko nubwo humvikana cyane ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo bitanavuga ko n'abagabo badahohoterwa kuko hari abumvise nabi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu muryango eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda sosiyete swiss med ifite imigabane myinshi mu bitaro kira hospital byo mu burundi irasaba ko umuyobozi wabyo dr christophe sahabo afungurwa bamwe mu banyamategeko nabo basanga atarakwiye gufungwa nairobi eloge wirikaneza umushingamanza wa muganga christophe sahabo hamwe n'ishyirahamwe swiss med international bariyamiriza ifungwa ry'uwahoze ari umuyobozi w'ibitaro kira hospital hamwe n'iyemezwa ry'ingingo zifatwa n'urwego ntwaro rw'ubu kuri ivyo bitaro vy'akarorero mu burundi mu itangazo ryarungikiwe umuyobozi mfatakibanza wa kira hospital n'utwara urwego ntwaro ijwi rya amerika rifitiye kopi umushingamanza serge ruvine avuga ko ifungwa ryiwe ryakozwe ata amategeko akurikijwe kandi hatabaye kumviriza afise ico bavuga muri iyo dosiye yakurikiranwako bose ivyo bigaca bigaragaza ku bw'uwo mushingwamanza ihonyangwa ry'ingingo ivuga ko umuntu wese ataracirwa urubanza afatwa nk'umwere mu ikete ryiwe yongera ko ati umufungwa wese ategerezwa kugira ubwo burenganzira metre ruvine asabire kurwa ry'uwaburanira n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'urubanza rudahengamye umunyagihugu wese afitiye uburenganzira hatarabwe icaha yoba yikekwako canke ikindi kintu cose ku itariki ya kabiri ukwezi kwa kane guheze yaraye ahagaritswe n'iperereza muganga sahabo yahoze atwara ibitaro kira hospital yanditse ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga yiwe avuga ko abitewe n'impamvu ziwe bwite atashimye gusigura umwunganira mu mategeko yemeza ko iryo tanga ry'imihoho ryakozwe ku gahato kandi ko yateye umukono kuri urwo rwandiko ku gisure icongewe ko metre kuvinatomora muri iryo kete k'umunyamutahe mukuru aserukira iryo shirahamwe swiss med international yiyamiriza kandi yemezwa ry'ingingo zifatwa kuva ku wa mbere ukwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na kabiri umunyamutahe mukuru atagishijwe inama ifungwa n'ihagarikwa rya christophe sahabo perezida evariste ndayishimiye yabigarutse ko mu minsi iheze mu kiganiro ciwe ca mbere yahaye abamenyeshamakuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi yemeje ko azi ivyerekeye iyo dosiye kandi ko nawe yaje kumushikiza amanza yakurungika mu gashobo muganga umviriza perezida ndayishimiye uko abisigura ngirango n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya dogiteri christophe ngirango ni ukubera ngirango ntaramuvugira azi yuko abantu bose nama mbaza uyu apfungiwe iki mbarira ingingo imupfunze niyihe mugabo bambwiye yuko byose ingene bimeze nkumva nagiye mba prokirere byari kugenda uko nyene nkumva se ngutabara nta kundi sije mba nabigize nanje urumva nagira utwanyete twiwanje nkaraba benshi uyu muntu ntibifashe bagira rero usanga bariko bamvuga bavuze ngo afunzwe ngo najewe ntawo wanje ego nivyo ko jewe navuze navuze ntegereza kubona amahera ya leta iyo ari hose je ndiko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara uwo mutahe wa leta uterekanywe neza uko utegerezwa kuyungukira perezida ndayishimiye aravuga uko ungana n'urugero amashyirahamwe yegukira leta yashize imitahe muri kira hospital uko rungana wewe ibaza ahantu burundi yaranye zifise imiliyaridi zitatu soka bongira ngo ziyarenga indwi inesesi zifise amahera nayo nyene miliyoni zitari munsi ya zitanu kamebu onp bose bafise amahera ku buryo ushobora gusanga leta ariyo ifise umutahe munini kuko hariho ankete prive yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wobungana na mirongo irindwi kw'ijana ce ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hamwe bari muri processes bagasanga harimwo amahinyu ameze ukucaye kuriya nta bintu biba bihambaye bihari usanga iby'urubanza baca bajya mu by'imanza ibyo rero usubira kubyinjiramo cyane bavuze ngo ni jewe kubera jewe navuze ntiturondere amahera y'igihugu kugira ngo akore iby'igihugu nyene yunguke ibyo ntibisanzwe ubwana ukorera dukorera kubishobisha ariko umunyamategeko w'umurundi janvier bigirimana asanzwe atwara ishyirahamwe tournora page burundi asanga icyari kwihutirwa kitari ukurungika sahabo mu buroko na rijya yari yamaze kwemera gutanga imihoho uku niko yabisiguriye ijwi rya amerika mu gihe yamaze kogozwa mu mabanga yari ajejwe nimba yarakoze amakosa eh, n'amakosa yo gukurikiranwa mu bijanye n'ivy'akazi atamusumirano narirya yuko ingingo ya mirongo ine y'ibwirizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubitwa intahe mu gahanga afatwa nk'umwere vyari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegemvye muganga christophe sahabo yahagaritswe n'igendereza ry'uburundi mu ntango z'ukwa kane uyu mwaka kuva ico gihe yarafungiwe mu gashobo k'iperereza ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura imbere yo kurungikwa mw'ibohero rikuru rya bujumbura rizwi nka mpimba mu ndwi iheze nk'uko amakuru ava mu muryango wiwe avyemeza uwo muganga w'umurundi niwe yakoze umugambi w'ibitaro vy'akarorero ka mbere mu burundi vyuguruwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kwa gatatu ivyo bitaro vyitiriwe kira hospital abanyamitahe bakuru bavyo n'abatu bituruka mu gihugu c'ubusuwisi bikaba vyubatswe ku mamiriyaridi mirongo ibiri n'umunani y'amarundi hafi miliyoni cumi na zine z'amadolari y'abanyamerika umufaransa jean david piro yari ajejwe urwego nshingwantwaro rw'ivyo bitaro yari yahagarikiwe umunsi umwe na sahabo yaciye arekurwa bukeye ubu urwo rwego ruramutswa charles ndagijimana umuyobozi mukuru wa sokabu ishirahamwe rya mbere rikuru mu burundi ryo kwitegekaniriza akazoza leta ifisemwo imitahe myinshi umugabo hazwi cane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe yatwara sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro agafata ingingo yo kwemeza ko ikindi kiringo ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza ati amategeko gihonyanga mu gihe bamwe mu bo bakorana bari bahunze bavuga ko batokwemeza ko ico kiringo cateye impari kibaho bagaha ukuri abagwanya umugambwe sende dfdd uri ku butegetsi bari baciyamirije ivyahavuye bivyara injyane eroje burikaneza ijwi rya amerika abarundi ijana na mirongo irindwi na barindwi kuri uyu wa gatatu basubiye mu gihugu cyabo baturutse mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira bari bamaze imyaka irindwi batuye mu nkambi ya rusenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo ari ku mupaka wa kavimvira uhuza kongo n'uburundi vedasite ngabo byari ibyishimo byinshi kuri aba barundi bahungutse babifashijwemo na aseri ndetse na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri congo kuko mu modokari barimo berekeza mu gihugu cy'u Burundi bagendaga baririmba bayizido garasiyasi ni umusaza uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu n'itanu y'amavuko agiye mu ntara y'ibitoki muri komine rugombo ndatashe kubera kunezerwa igihugu cyane cyambyaye kandi mu mahanga bakwita impunzi ubwo iryo zina riragayutse rero rero nkabashaka kuba mu burundi mu gihugu cyane nkagisazira ahako nsazira mu mahanga igitumye mba mu rusenda hari umutekano mukeya gute kubera abarebere baho bitwa abamayimayi bahiga impunzi mbese no mu murima bakaziciranye waraba rero igituma uhigwa kandi ugahigwa ata igicuma urufise ugahita uhitamo gutaha iwanyu igihugu wavukiyemo ukishyura ukizana ariko ukareka guhigwa n'abarebere bo mu kigunda kandi baguhora ubusa muri izi mpunzi zahungutse zishimangira yuko ubuzima bubi zari zibayemo bw'inzara aribyo byatumye zihunguka ubuzima bwabo bugoye cyane nguku barashobora kuvuga ngo bapokeza idolari cumi na zibiri ku kwezi ukaba usanga ku mvunja y'amakongomani baguhaye ibihumbi cumi n'icyenda n'amajana atanu ku kwezi ayo cumi n'icyenda n'amajana atanu ugaca wiyumvira ubwenge uzoshobora kuyarya ukwezi kose bigaca bikurusha ugaca wamara ugaca wama mu nzara nta ngere nicyo gituma umuntu rero yawe yavatiwe yemere gushyira mu gihugu cy'amavuko hama akurikirana iby'ubundi buzima
ntabwo mpungutse icya mbere ndi mu gihugu ntavukiyemo iyo umuntu ari mu gihugu atavukiyemo nta mahoro agira nta mwidegemvye agira nicyo gituma nahisemo gusubira mu gihugu cacu kuko umuntu yari iwabo aronka amahoro niyo kuri desire yavuye mu nkambi ya rusenda agiye mu ntara y'amakamba arasaba leta y'u Burundi kubahiriza ubufasha nibagera mu ntara zabo cya mbere ni uko botwakira neza bakatwakira nk'abenegihugu hanyuma birashobora gushika mu ngo twaje tuvamo tugasanga hari ibyononekaye bakabidufashamo nka bimwe bimwe mu ngo usanga byarononekaye hari igihe usanga inzu zarabomotse rero umuntu arashobora kwifasha mu nguvu ziwe agatatu udutafari akaronka ikigega bakaduheza nk'utwo gusakaza mu buryo mwe n'ubwo nibyo mbona bodufashamwo n'utundi tuntu nyine dushobora kuba tugoranye mu gihe tuba tutaramenyera hajya ahantu kiza fabrice we ni impunzi yabaga mu mujyi wa rubumbashi nawe yahungutse nyuma y'imyaka irindwi yari amaze mu buhungiro impamvu turi buhunguka ni kubera twumvise yuko ibujumbura kabisa mu burundi umutekano usumba wahahora ibyo twahunze byose by'amasasu n'amasorosoro ubu tumva kabisa umutekano umeze neza niho tubona duce tugaruka mu gihugu cy'amavukiro bababwira ko hameze gute ngo hameze neza kabisa ibintu by'amasoro ntabyo iriya mwari mubayeho gute hariya je nari mbayeho nk'umurefije urbain nakoraga utuzi tw'iwanjye nyene i rubumbashi manda gile ni umuyobozi wungirije komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri uvira avuga yuko ari impunzi ijana na mirongo irindwi na zirindwi zahungutse ziri mu miryango mirongo itanu n'itandatu hasi rivuga yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo habarwa impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
nyuma y'imyaka makumyabiri n'itandatu ntawe uzi irengero rye umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi uzwi ku izina rya kobwa agasaro kaburaga karamubonye kamuhuza n'umuvandimwe we
amakuru ni meza
umwana yanjye uri kandi nuko ndishimye uye utuye ubahe remezo bike ngewe mbi kigali ahantu bita igahanga uri kigali mana we nokwi naragukumbuye ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha ni ukuri imana iguha umugisha nanjye ari nzi ko mukibaho gusa birandenze birenze ubwenge bwanjye imana iguha umugisha ndifuza kukubona kobwa avugana na musaza we sindambiwe imyaka makumyabiri n'itandatu uzi ko usigaye wenyine ku isi ukabona umuvandimwe ubyakira ute byagenze gute kobwa yari he ni mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru mfite amahirwe yo kubategurira nkakibagezaho mpimbawe aha niho dusoreje aya makuru dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ingeso y'urugo ntiyubaka urundi bisobanuye ko ni niba uwo mubana mu rugo yihanganira zimwe mu ngeso zawe mbi ntukibwire ko undi washaka nawe azakwihanganira ingeso y'urugo ntiyubaka urundi murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fideni yo ngabo ibiganiro vya bihagarariwe na frederike nkundikije mu gihe amajwi yashizwe hamwe na nadia taha mugire ibihe vyiza tubasigaranye ikiganiro c'umuziki
It's an MP record. Tamash Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika, tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, ielewe. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi benshi muri sanga yakoze byinshi byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu